Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook mushobora kudukurikira kuri voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi niyedi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na muri studio gatanu muri kumwe kandi naho yanitanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza akaze mu biganiro byacu
amabati we yarasambutse cyangwa ngira barazo kana bukeye bukajyaho abantu bashobora kwita umusaya bakarindira yuko amashyirahamwe bigejwe bibafasha uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya mutenderi mu gihugu cya tanzania avuga uburyo imvura nyinshi ivanze n'umuyaga yabasenyeye ikabasiga iheruheru
ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika bihamagarira oni gutohoza uruhare igihugu cya iran gifise mu ntambara ya yemen aho ni mu gihe bavuga ko leta ya iran iriko irakomeza intambara muri ako karere kugira ishike ku migambi yayo
abashyigikiye ukwigenga kw'intara ya catalonia muri esipanye biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya bamwe mu bayobozi baharanira ubwigenge bw'iyo ntara
abapolisi batatu nibo bamaze kwicwa muri kameruni n'abakekwa kuba abantu bitwaje ibigwanisho mu buraruko bw'igihugu bashaka ko icyo gihugu gicikwamwo kubiri
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugome ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abashyigikiye ukwigenga kw'intara ya catalonia muri esipanye biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa rya bamwe mu bayobozi baharanira ubwigenge bw'iyo ntara abitabiriye imyigaragambyo bafunze imihanda minini y'imodoka n'iya za gari ya moshi irimo n'imihanda yinjira mu murwa mukuru wa catalonia barcelona sosiyete ya gari ya moshi yatangaje ko iyo myigaragambyo yabangamiye ibikorwa byayo n'ingendo nyinshi iyo myigaragambyo ije ikurikira icyemezo cya guverinoma ya esipanye gisesa ubutegetsi bwa catalonia kuri ubu iyo ntara icunzwe na esipanye kugeza ubu leta ya esipanye ifite icyicaro mu mujyi wa madrid n'igenzura inzego z'ubutegetsi z'intara ya catalonia nyuma yo kuvanaho leta n'inteko ishinga amategeko byayo esipanye ivuga ko abayobozi ba catalonia bishe amategeko ubwo batangazaga ko iyo ntara igiye kwigenga wari umuyobozi w'intara ya catalonia kale puigdemont n'abaminisitiri bane bakoranaga bahungiye mu bubirigi puigdemont na bamwe mu bari bagize leta ye barashinjwa ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo w'igihugu n'ibindi birimo kwigomeka intara ya catalogne ituwe n'abantu miliyoni zirindwi n'igice white house ibiro by'umukuru w'igihugu cy'amerika bihamagarira onu gutohoza uruhara igihugu cya irani gifise mu ntambara iri muri yemen aho ni mu gihe bavuga ko leta ya irani iriko irakomeza iyo ntambara kugira ishike ku migambi yayo muri ako karere arabi saudite igihugu gicuditse na amerika cagiriza iran kuba ifashisha abaroberi b'abahudi ibigwanisho muri ivyo bigwanisho bavuga ko harimwo amamisire yasambuwe na arabi saudite inyuma y'aho arashwe agana ku kibuga c'indege iriyad arabi saudite igihugu gisanzwe kiyoboye urunani rw'abasirikare bagwanya abaroberi b'abahudi bariko bagwanya leta yemewe n'amakungu leta ya yemen kivuga ko ivyo kw'ivyo iran yakoze bishobora gufatwa nk'agasomborotso k'intambara iran yarashigikiye abagwanyi b'abahudi muri kahise ariko irahakana ko yoba yarahaye ibigwanisho abo bahudi iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiro by'umukuru w'igihugu mu burusiya byatangaje ko perezida vladimir putin na donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika bashobora kuzabonana muri iki cyumweru ubwo abo bakuru b'ibihugu bazaba bitabiriye inama ku bukungu izateranira mu mujyi wa danang mu gihugu cya vietnam yuri ushakov umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa perezida putin yavuze ko hari byinshi byo kuganiraho kandi biteguye kuganira mu ntangiriro z'iki cyumweru umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu burusiya dmitri peskov yabwiye ibiro ntaramakuru by'uburusiya reya ko abo bayobozi baramutse bahuye bazaganira ku bibazo bya koreya ya ruguru peskov yongeyeho ko kugeza ubu nta bufatanye buhari hagati y'uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika ku bijyanye n'ibibazo byo muri koreya ya ruguru perezida trump ari mu bushinwa mu ruzinduko rw'iminsi cumi n'ibiri arimo kugirira ku mugabane wa aziya mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ya koreya y'epfo perezida trump yongeye kwihanangiriza koreya ya ruguru ayisaba guhagarika ubushotoranyi no kudakomeza gukora intwaro za nukiliyeri
amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyabandanyirize muri afurika abapolisi batatu nibo bamaze kwicwa muri cameroon n'abakekwa kuba ari abagwanyi mu buraruko bw'igihugu bashaka ko icyo gihugu gicikwamo ibice bibiri ubwo bwicanyi bugaragaza iyongerekana ry'umutekano muke utegwa n'amatata ari hagati y'igice cy'igihugu kivugwa icyongereza n'ikindi kivugwa igifaransa izo ndyanye zimaze ikiringo cy'umwaka umuvugizi wa leta ya Cameroon Isa Chiroma atangaza ko kuri uno munsi wa kabiri mu kigwati cya Bemanda mu buraruko bushira uburengero bwa Cameroon abapolisi babiri bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ivyo vyabaye nyuma y'amasaha mirongo ibiri nane uyundi mupolisi yishwe arashwe mu kigwati ca Jakiri aho nyene hari mu karere k'uburaruko bw'igihugu ubwo bwicanyi hamwe n'ubundi bumaze igihe buba bubaye inyuma yaho ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa cumi guheze habaye ubwicanyi mu myiyerekano y'abashigikiye ukwikukira kw'intara y'uburaruko hagapfa abantu benshi hagakomereka n'abandi barenga ijana guverinoma ya myanmar iravuga ko uburyo ikomeje kunengwa n'umuryango w'abibumbye bishobora kubangamira imishyikirano irimo n'igihugu cya bangladesh yo gucyura impunzi z'abarohingya zirenga ibihumbi magana atandatu kuwa mbere w'iki cyumweru akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kasohoye itangazo ryamagana ubugizi bwa nabi no guhohotera abarohingya byakorewe muri leta ya rakin leta ya Rakhine iherereye mu burengerazuba bw'igihugu cya Myanmar itangazo ryaturutse mu biro bya Aung San Suu Kyi uyobora Myanmar rivuga ko umuryango w'abibumbye wirengagije ko icyo kibazo cyakemurwa hashingiwe ku mubano hagati ya Myanmar na Bangladesh iryo tangazo rikomeza rivuga ko ibiganiro bikomeje kandi ko bigenda neza ibyo biganiro byasaga nk'ibijemo agatotsi ubwo umuvugizi wa Aung San Suu Kyi yabwiraga ikinyamakuru cya leta ko Bangladesh ikomeje kubangamira gutaha kw'impunzi kuko ngo itarahabwa amafaranga yemerewe yo kwita ku mpunzi abarohingya biganjemo biganjemo abayisilamu bakomeje kwibasirwa na ba nyamwinshi bo mu idini ry'ababuda babita abanyamahanga bakomoka muri bangladesh microsoft ishyirahamwe rikora iy'ibyuma nyabwonko ryifatanyije n'ibiro bya onu byitaho impunzi ku isi birifatanyije mu mugambi wo kwigisha urwaruka rw'impunzi ziri mu gihugu cya malawi zituruka mu bihugu by'ubuseruko bwa afurika gukora ibyuma nyabwonko bifise ubuhinga bwa software ishyirahamwe microsoft rimaze igihe ryugurura ibigo bitandukanye byigisha ubwo buhinga muri afurika ni mu ntumbero yo gushyigikira urwaruka rufise impano mu bijyanye n'ubuhinga bwa none ubuhinga bwa tekinoloji yamara ribaye irya mbere ku isi iryo shyirahamwe ryuguruye ikigo nk'icyo twigisha ubwo buhinga mu nkambi y'impunzi bakigisha ubuhinga bwa application umuryango witwa nowa ndahirwa wahunze ubwicanyi bwabaye mu rwanda afise imyaka itanu ubu uwo musore akaba afise imyaka mirongo ibiri ari umwe mu bariko barafashwa kwigishwa ubwo buhinga muri ubwo buhinga we na bagenzi be bariko barigishwa we yizera kuzokwiga agakora ubuhinga bwa application bukoreshwa kuri telefone bukazofasha ubuvuzi kuronka ibirangamisi by'abarwayi n'imiti baba bariko barafata iyo kambi y'impunzi ubwo rwaruka rurimwo ni kambi iri muri malawi yitwa zaleka ikaba ifisemwo abarundi abanyarwanda abanyekongo n'abaetiyopiya
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda kuri uyu wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwaburanishije mu mizi urubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo bwana evod imena ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'icyene wabo ubushinjacyaha bwasabiye igifungo cy'imyaka irindwi n'ihazabu uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere kuri ibyo hariyongeraho indishyi y'akababaro ingana na miliyoni zisaga magana atandatu na mirongo inani uregwa we arasaba kugirwa umwere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza mu ikositime y'umukara imbere yambariyemo ishati y'umweru n'inkweto z'umukara uko niko bwana evode imena yagaragaye mu cyumba cy'urukiko yatambutsaga imbere y'umucamanza n'igikapu cy'umukara cyarimo umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kwiregura araregwa ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'ibyene wabo no gukora no gukoresha impapuro mpimbano bikekwa ko yabikoze hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na bibiri na cumi na gatandatu ubwo yari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere n'ibyaha byose abura n'ahakana ubushinjacyaha buvuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nyaruguru mining limited icukura amabuye y'agaciro ihagarariwe na bwana strato ndamage yasabye icyangombwa cyo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka nyaruguru minisitiri imere ntiyagitanga buravuga ko imena wahoze ari minisitiri icyo cyemezo yagihaye mwashamba mining limited buravuga ko akanama ko muri minisiteri bwane vod imena yategekaga kari kabanje kugaragaza ko mwashamba itemerewe icyangombwa mu mvugo ica amarenga ya ruswa buravuga mu magambo yabwo ko minisitiri imena yabwiye ndamage ko nati atibwiriza atazabona icyangombwa ubushinjacyaha buravuga ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere michel biryabarema yari yanditse agaragaza ko nyaruguru mining limited yayemerewe icyangombwa kandi ko hari abatangabuhamya mu kanama babyemeza bwane vodimena yiregura byose yabihakanye yabanje kugaragaza imiterere ya minisiteri y'umutungo kamere yategekaga yavuze ko ibyangombwa yashyiragaho imikono byemera uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro byabaga byanyuze mu maboko ya benshi barimo n'abamukuriye barangije kubisuzuma yikomye ubushinjacyaha kwirengagiza ukuri kw'ibintu bugafata ibyo bushaka mu mugambi wo kumuhamya ibyaha aravuga ko bwana ndamage wa nyaruguru mining limited yandikiye minisitiri kamanzi wari ukuriye imena bwana kamanzi amubwira ko nta cyangombwa yemerewe yavuze ko byabaye cyo kimwe no kuri minisitiri vincent biruta wamusimbuye ndetse no kuri bwana anastase murekezi wari minisitiri w'intebe ni amabaruwa bakunze gusomera mu ruhame yumvikanisha ko nyaruguru mining limited yari isanzwe icukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko yikomye akanama gashinzwe gusuzuma iby'impushya muri minere nako kashatse guhesha ndamage uruhusa mu buryo bw'uburiganya ni akanama avuga ko gashyirwaho na minisitiri ngo kamufashe kuzuza inshingano ariko katamusimbura kavuguruza ibyo yakoze yabwiye urukiko ko mwashamba yasabye uruhushya rwo gushakashaka amabuye y'agaciro rutari urwo gucukura aravuga ko nyaruguru mining limited yacukuraga kuri hegitari magana ane mu gihe mwashamba yasabaga gushakashaka kuri hegitari mirongo inani bityo ko abamurega bavanga amadosiye minisitiri imena yatsembeye urukiko itonesha iryo ari ryo ryose ashinjwa avuga ko yaba nyaruguru mining limited yewe na mwashamba mining limited ntaho yari azizi yashimangiye ko dosiye zose z'abasaba impushya muri minisiteri batazihabwa byibura nka mirongo cyenda ku ijana metero cyuma kamanzi umwunganira yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza bya nyabyo uburyo bwa nimena yatonesheje avuga ko ikirego cyabwo kitagombye kuba kiri imbere y'umucamanza bwana straton ndamage nawe wari mu ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'ibihogo yahawe ijambo maze ashinja minisitiri vodimena kumurenganya bigendereye aravuga ko aho yabuzwaga gucukura amabuye y'agaciro yari yarahakodesheje na mwashamba mu gihe cy'imyaka itanu ku igiciro cya miliyoni cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda uyu mugabo wakunze gufatwa n'amarangamutima akagera n'aho aturika akarira mu rukiko yikomye uwo bahanganye kutabwiza urukiko ukuri aravuga ko cyaka uruhusa imena yamusabye kubanza kugaragaza niba ibyaha yarakurikiranyweho n'ubugenzacyaha byararangiye mu gihe yemeza ko minisitiri imena adashinzwe iperereza yumvikanye avuga ko mwashamba bahaye uruhusa we bakarumwima uwo mwashamba ari umwarimu akibaza aho mwarimu yari gukura amafaranga y'ubucukuzi we na metere valeri gakunze umwunganira mu mategeko basabye urukiko kuzabaha ubutabera maze kubera igihombo bavuga ko imena yateje mu myaka ine basaba indishyi y'akababaro ya miliyoni zisaga magana atandatu mirongo inani z'amafaranga ubushinjacyaha nabwo bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rukemeza ko gifite ishingiro bwasabye kuzahamya vodime n'ibyaha bukazamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka irindwi n'ihazabu y'ibihumbi magana atanu by'amafaranga kuko bumurega ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi minisitiri vodimena asubiranye ijambo yagize ati nyakubahwa perezida w'iburanisha mu bumenyi bwanyu n'ubushishozi bwanyu muzemeze ko ndi umwere ku byaha byose ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite mutegeke ko nsinze yasabye ko n'ibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza ambasaderi w'u rwanda muri nigeria bwana stan Antoine Silas Kamanzi na Vincent Biruta minisitiri w'umutungo kamere kuri miliyoni zisaga ijana Bwana Ndamage avuga ko yari yarashoye aho yimwe ibyangombwa zigatikiriramo Metre Kamanzi wunganira Bwana Imena arasanga bigomba kuzaba igihombo cye akabyirengera kuko yabikoraga mu buryo butubahirije amategeko yavuze ko iby'amarangamutima yo kuririra mu rukiko ntacyo bivuze amategeko agomba kubahirizwa uko ari nta kugenekerereza ibyagaragaye mu rukiko kuri aba bagabo bombi minisitiri Mena na Saraton Ndamage uhagarariye Nyaruguru Mining Limited umurega uburyo barebana biraca amarenga ko baramutse bahuriye ahantu habonye n'ibintu bishobora kuba bibi ibyaha nk'ibi byitonesha rishingiye ku bimenyane ubucuti n'ibyene wabo bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko bigaragara gake mu nkiko Evodime nawe w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato yinjiye muri guverinoma mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu afite imyaka makumyabiri n'umunani ayivanwamo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yari yaratawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka azakurekurwa araburana yidegembya umucamanza azatangaza icyemezo ku gicamunsi cyo ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya dukubitire mu burundi aho hasubiye kwibonekeza abakenyezi n'abigeme bajyanwa kugurishwa mu bihugu vya aziya mu kiringo cy'iminsi ine gusa igipolisi kivuga ko kimaze gufata abagera kuri cumi na batanu ishyirahamwe onlct rirwanya urudandazwa rwa kiremwamuntu risaba leta gushira umugwi wigenga wo gutuza abakora urwo rudandazwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urudandazwa urudandazwa rw'abarundikazi rumaze gushika ku bagera kuri ibihumbi bibiri na bihumbi bitatu nibo bamaze gutwarwa mu bihugu vya aziya cyane cyane mu kigobe cy'abarabu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mugenzi wacu eroge wiri kaneza kuri uyu wa gatatu mu gitondo igipolisi cy'uburundi cyafashe abarundi kazi cumi na babiri cemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu ca oman bari imico ibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus bari kumwe n'uwundi muntu umwe w'umugabo bafatiwe hagati ya bugarama na bukeye mu ntara ya muramvya hagati mu gihugu c'uburundi Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu c'Ubuganda kugira ngo babandanye baja muri Oman Nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'uwundi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma habanje gucoroka igipolisi aribo bari baroye kugurisha abarundi kazi igihe babafata mu gitondo igihe cy'isaha zibiri hariho umwe yashoboye guca mu myanya y'intoki abapolisi aragenda afata imodoka atera agenda ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu kirundo ubu rero turiko turavugana bariko baramuzana ni umunyamahanga avuga ururimi rw'ikiganda bibaza ko ashobora kuba ari umuganda w'umugabo umwidondoro wiwe nturamenyekana neza uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya mwa ujya mugabo umwe muri aba bagore cumi na babiri ni umunyakenya niko impapuro ziwe urupapuro pasiporo rwiwe rwanditseko ariko umwitegereje neza asa n'umuntu uba afise akabiri k'abasomali uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda Uganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka rero ko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi cumi na babiri basigaye iruhande yaba bafashwe uyu munsi hari abandi bigeme b'abarundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze nabo nyene bashaka kuja muri oman ishirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu onst we ton frere yemeza ko bacuruza abarundikazi mu bihugu vyo mu kigobe c'aba abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye mbe naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo mu ntara ya rumonge mu manuko kugira ngo kabigatuzwe prime mbarubuke yarongoye iryo shirahamwe hari ivyo asaba leta harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha abakora urudandazwa rw'abantu yoshiraho ivyo bita mu gifaransa les etats generaux de l'enfant burunde ni kuvuga inama rukokoma yerekeye abana muri rusangi mu burundi kuko turabona ko iyo tuvuze abana ni kuvuga umuntu wese atarakwiza imyaka cumi n'umunani y'amavuko turabona ko abo bana aribo bagwa muri urwo rudandazo rw'abantu vyoroshe babijamwo batanazi n'ivyo bagiyemwo ica kabiri dusaba leta yogerageza ikagwanya bimwe biboneka abana baheba amashuri biciye mu kugwiza bimwe twita mu gifaransa rekantine scolaire ni kuvuga eh, hamwe bafungurira abana ku ishuri bijya bizotuma kubera ubukene abavyeyi baba barimwo byofasha kugira abana ntibata amashuri kuyo bayataye niho baca bagwa mu rudandazo rw'abantu n'abadandaza baca babatora vyoroshe murumva kandi ko vyumvikana Eh, turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandazo rw'abantu kandi no kubahana tugasaba leta ko yogerageza igakoresha abayiserukira muri ivyo bihugu bariyo Oman Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere muri ivyo bihugu mu kiringo hafi c'imyaka ibiri gusa hamaze kugurishwa abarundikazi baba ibihumbi bitatu kuva mu mwaka wa 2016 uheze gushika no musi muri University Weton Frere turafite ibiharuro biri hagati ya 2500 na n'ibihumbi bitatu byo bana babigeme bagiye muri ivyo bihugu twadondaguye uno musi rero akaba ari bariko baragusa- barasaba ko botahukana mu gihugu c'amavukiro kuko basanze ivyo bagiye gukora aba- ari akazi babemereye atari byo ahubwo no musi bariko barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa canke ugasanga bakuramwo ibihimba vy- vy'umubiri ivyo bita traffic d'organe bakabajana no mu bushurashuzi bumwe bwo bw'ikirenga ahubwo novuga ntihararengeranye nubwo ishirahamwe ONST Weton Frere ritaka hari intambwe zimwe ryishimira leta yarashizeho itegeko rirwanya urudandazo rw'abantu mu burundi ryashyizweho igihugu umunani rishobora mu mukuru w'igihugu petero nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane eka mbere si ibyo gusa eh, no mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kw'icyenda eh, yarashyizeho igikumu kuri indi tegeko rirwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bita mu gifaransa revirase se baze sur le genre yego ibyo rero turabishima cyane hanyuma bikaba ari byo nabyo bidufasha kugira ngo dushobore kurwanya nkene ayo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi ishirahamwe ONST Weton Frere rihamagarira amashirahamwe mpuzamakungu nka OIM ryitaho abimukira na UNICEF ryitaho ineza y'abana gufasha leta y'u Burundi kugarukana abarundikazi bagurishijwe mu bihugu vy'abarabu imigwi ishika kuri cumi n'umwe igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundikazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku isi uko umwaka utashe amatohoza yakozwe na onu yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwamuntu rwinjiriza abarukora n'imiburiburi amamiliyaridi mirongo itatu n'abiri y'amadolari y'abanyamerika eroje burika neza bujumbura ijwi rya amerika arakoze eloge tunyarukire muri tanzania amazu arenga magana abiri niyo amaze kumenyekana ko yasenywe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu nkambi y'impunzi y'abarundi ya mtendeli abahuye n'ibyo byago bavuga ko iyo mvura yabasize iheruheru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru mu gihugu cya tanzania imvura nyinshi ivanze umuyaga yatanguye kugwa mu karere ka kigoma ikambi ya mutenderi irimwo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi iyo mvura y'isegenya ni nayo yahavuye isenyagura n'amazu muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi amazu arenga amajana abiri harimwo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko utwabo twatwawe amazu yavomotse arenga mirongo itatu n'ane aho ni muri zone ya mbere muri zone ya kane zirindwi na zine amaze kuziba zishika kuko n'iz'amabati ziratezo ziraguruka cawuva amahema nayo zo abari wene bakoreramwo zarabomotse zose no mu isoko zarabomaguritse sana sana Eh, ko isoko y'ahantu habi eh, umva amazi ateye mu nzu byose bica bi- bica bi- bitota Eh, barifumbireje nyene bararindiriye gusa ico diyarasiyo bakorera ubu muri iyo kambi ya mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse abandi nabo basabye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya byo kwezi kw'icumi na rimwe izo mpunzi zivuga ko iyo mvura y'isegenya yatwaye n'izo mfashanyo n'amazu nyine yegereye isoko ahantu amazi yose rero mu nkambi aruhukira arumva abo baramerewe nabi cyane bamwe bamwe ko begeranya amabati biba yarasambutse cyangwa ngira barako ukanamukeye ukajyaho uraho washaka gutwika umusaya ukarindira yuko amashyirahamwe bigere bibafasha ibyo mu nzu byaratwawe nk'ibyo baheruka gu- gufata by'ukwezi bari mu kangaratete babone ibadutse guca umutwe kandi niyo niyo baza kureza n'ifungurwa nayo ubonye ira- iraharura kugira ngo imenye gusubira neza cy'abantu bahuye n'ibyo turanganya mugabo ni benshi rwose mu mazone nka yose izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batinya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana naho biruko izo mpunzi zirashima ko ata muntu yasize babuze ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe iyo kambi irimwo impunzi z'abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga ijana ikomeretsa n'abantu barenga cumi na bane mu ikambi y'impunzi ya nduta nayo irimwo abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri pierre claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze cyane Pierre claver niyo nkuru ngaho muri tanzania dukubitire mu burundi kandi ubukene bw'abigisha n'ibindi bya nkenerwa mu mashuri yisumbuye biri mu bituma abanyeshuri batamenya neza mu ishuri ni mu gihe ubushikiranganje bw'intero- bw'indero bwafashe ingingo y'uko amashuri azoronka amanota ari munsi ya mirongo itatu ku ijana abayobozi b'ayo mashuri bokugwa muri ayo mabanga umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika diane ndonse yaragendeye i- rimwe muri ayo mashuri afise izo ngorane muri komine murwi mu ntara ya cibitoke tumutega amatwi ise kominare ngoma ni rimwe mu mashure yisumbuye iri muri zone ngoma muri komine mugwi ifise ubukene bw'ibintu nyamukuru kugira abanyeshure baronka amanota meza akarorero ni nk'abigisha urongoye iri shure ry'ingoma ndayishimiye jean pierre avuga ko haheze imyaka ibiri bafise ubukene bw'abigisha batanga igifaransa icongereza icigwa co kwinonora imitsi hamwe n'icy'amagara aha akavuga ko n'imiburiburi hakenewe abigisha babiri iri kena ry'abigisha rifise ingaruka ku bumenyi bw'abanyeshure umwe mu bigisha arabitwiganira nk'ubu nigisha kuva mu w'icumi na rimwe kuduga gushika mu w'icumi na gatatu ibiharuro iyo rero badafise baze kuva mu w'indwi mu w'umunani mu w'icenda batavyize neza biratogora duhura n'ingorane nyinshi harimwo vyinshi usanga batazi bufashe kuja kwigisha bimwe vyo mu w'indwi mu w'umunani mu w'icenda kugira ngo ubibutse ntiwavansa natwe baduha ibyo twigisha kundwi kundwi rero ibyo utabimaze urumva novuga ntinera nka esheke uwundi aharuhira ni umuyobozi w'ishure ndayishimiye jean pierre avuga ko hejuru y'akazi k'ubuyobozi akurikirana n'ibijanye n'indero hamwe n'ivyari gukora umunyamabanga w'ishure agata ko agatanga ivyigwa ku kubura abakozi bakwiye kuri iri shure ry'ingoma iruhande yaba hari n'ingorane ijanye n'ibikoresho nk'intebe hamwe n'ibirasi ivyo vyatumye n'ishure rigira igisata kimwe arico c'ubuhinga abanyeshure bacigamwo si bose bacifuza uyu n'umwe avuga uko gishobora kumubera intandaro yo kutamenya igihe bakugihinduramo atabyuzi bagapfa kubikurikirana ariko atabyishoboye neza birangora bapfa kubinteramo nta kanoso n'agatonya mba ndabifisemo nkaca ndabyakira uko nyene ikintu utakizi kandi kwakunanirwa vyongeye umunyeshure aserukira abandi izonderera fiston avuga ko bakenye ibikoresho bibafasha kwiga mbere hari n'ivyo batarakubita ijisho turakenya abigisha nk'ikigwa gishasha cyaje muri uyu mwaka ikigwa cyitwa teyisi tukironka nyene mu buryo bwo gufashwa kandi nta n'ibikoresho byacyo tufise ngaha kuri iri shuri ni ikigwa cyerekeye amaordinateri nta nubwo turabona na ordinateri iyo ariyo tuvyiga uko nyene mu manote ntituzi n'ivyo ari vyo tukabibona uko ivyo biruko mu gihe ibihano bifatirwa abayobozi b'amashure igihe abanyeshure batamenye twibutse ko mu ntango z'uno mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu mashure mirongo ine n'icenda yo mu gice ca mbere c'ishure shingiro atashikanye mirongo itatu kw'ijana mu kibazo ca leta abayobozi bayegukira leta barabogojwe mu mabanga ariko rero abanyeshure babona ko n'ubushikiranganji bufise uruhara mu manota make baronka uyu ari mu baserukira abandi nk'ubu turi cyari mu ideni ry'ivyigwa tutize mu mwaka w'icumi na rimwe bivanye n'ukuru- n'igihe byaziye ko byaje mu gice cya kabiri aho ibyo mu gice cya mbere ntitwabibonye neza ibyo muri uyu mwaka wa cumi na kabiri nabyo byaje haheze ukwezi n'indwi zirengako nuvuga yuko abajijwe gutunganya ivyigwa bajeje gukora ingene ibitabo bigenda ko boza babiturungikira ku mwanya ku mwanya nk'ubu mfise ubwoba yuko mu mwaka uza hamwe bizosubira gushika uko kuko abanyeshuri baramaze kumenyera yuko ibitabo biza kuza bitevye kuzosanga umunyeshuri wo mu cumi na gatatu aza gutonda kw'ishuri haheze nk'ukwezi muri rusangi amashure ari kure y'ibisagara ari mu yakunda guhura n'ingorane z'ubukene bw'abigisha hamwe n'ibikoresho by'abanyeshure urongoye komite y'itunganywa ry'ishure ryisumbuye ry'ingoma avuga ko n'abagenduzi b'indero muri ako karere baherereyemwo bamaze imyaka itanu badashitse kuri iryo shure abigisha ugasanga baramara nk'indwi canke zibiri utabona umwigisha ubwo si kubera rino shuri riri kure y'ibisagara neza cane nico kirimwo kuko haraca nk'imyaka nk'itanu ata inspection ubugenduzi bataje nko kugenzura ingene iri shure rikora nubwo ibintu biri uku twibutse ko ingingo ruhasha zigenga abigisha cyo kimwe n'abanyeshuri ziheruka gufatwa n'ubushikiranganji bw'indero mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu ntara ya cibitoke diane donse ijwi rya amerika
iyo nkuru y'umunyamakuru wacu diane donse niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri na fatuma alimas karara badufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na oriyani itanga ishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze